ijwi ry'amerika iri ni ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya n'ikiganiro murisanga turaganira ku kibazo cy'abana bo mu muhanda mu rwanda ariko turahera mu- ku makuru magufi yo mu burundi tugiye kugezwaho na oriyane itangishaka oriyane wiriwe Mwiriwe neza Thomas Kamirindi muri aka kanya leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bujejwe ubutungane ivuga ko atamategeko ararengwa ku kiringo c'ukwezi kurenga abamaze kwishikana bavuga ko bakoze ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwagiye buraba mu mezi aheze aho hari mu kiganiro umushikiranganji w'ubutungane yahaye abamenyesha makuru aho yari Aimé Laurentine Kanyana mugenzi wacu Eloge Wirikaneza niho yarari Eloge uranyumva
yego ndakumva Oriane Mwiriwe neza Eloge umushikiranganji Mwiriwe.
abisigura ate ku bijanye n'ico kiringo abo bantu batarashirwa mu munyororo
umushikiranganji w'ubutungane avuga ko mu bisanzwe mu bijyanye n'ubutungane hariho intambwe ku bwiwe avuga ati yacyari intambwe ya mbere ko abapolisi begeranya amakuru yose bajya abantu bishikanye bategerezwa kubaha ku bijyanye n'ibyaha byakozwe kugira ngo barabe abo byabikoranye igituma barabikoze ku bwiwe agira ati ni ukuri nta mategeko ararengwa kubona aba bantu eh, bataraheza ngo bashyirwe mu munyororo avuga ati icyangombwa ni uko abashikiriza manza eh, baba eh, bariko barakurikira ingene eh, igipolisi kiriko kiragira amatohoza kuri aba bantu bishikanye ego kuri ico kibazo yishuye c'abamenyesha makuru ayo makenga y'ikiringo bamaze batarashirwa mu munyororo avahe abanonosoye amategeko eh, ajanye n'ivyaha nk'ivyo ba- abo bantu bavuga ko bakoze bavuga ko vyagomba kugenda gute
mu bisanzwe mu Burundi uko amategeko asanzwe avuga no kuvuga ko umuntu iyo afashwe yagirwa n'icyaha cyangwa bamushyira ku icyaha umushikirizamanza arashobora kumwandikira umutahe agatanga uburenganzira mu gipolisi ko ashobora kurenza ikiringo c'indwi kundwi kundwi bivanye n'ingene umushikirizamanza abona ingene amatohoza ariko aragenda umushikiriza- ah, umushikirizamanza afite uburenganzira bwo kuzarongera indwi imwe imwe imwe igipolisi kugira umuntu agumye mu minwe y'igipolisi Abash- rero abizi by'amategeko nka maître Fabien Segatwa twavuganye avuga ati mu bisanzwe uko iperereza rikora kugira ngo rironke amakuru nubwo eh, mu bi- mu bisanzwe uko risanzwe rikora ati rirashobora gupangira abantu n'amazu bakamara n'umwaka bariko barabakoresha nk'abantu bita aba informateurs kugira ngo babahe amakuru ariko akagwa akagaruka akavuga ati kuri aba bantu bamaze kwiyemerera ubwicanyi butandukanye ibyo bakoze ati aha nta muntu eh, yoca hirya no hino ni ukuvuga ko botegerejwe eh, kuja mu mabohero maze ngo icyo bashobora guhabwa cyonyine ni ukugabanirizwa igihano c'umunyororo bohanishijwe kuko batagoye sentare aribo baje bakemera akabi bakoze n'ahandi Ego.
kubwiwe ngo amategeko yararenzwe bategerezwa kuja mu munyororo bakabandanya batohoza ariko bafunzwe ego uze kutu- kuduha insham- eh, iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere ariko ku bijyanye n'umutekano mu gisagara cya bujumbura haravugwa amagrenade abiri yatewe kuri bisi yari itwaye abantu mu gisagara muri karitsiye ya gihosha ntihenze byagenze gute hari abaguye muri icyo gitero alo eloge Ah, ndakeka tumubuze eloge ku murongo ariko kuri iyo nkuru nayo nyene yerekeye ayo magrenade yatewe turayibatohoreza mu kanya kari imbere tuyibashikirize ahandi naho i bujumbura nyene umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH watanguje watanguje uruganda rwerekeye inyifato z'abari mu buzi butandukanye mu ntara ya bujumbura mugenzi wacu evariste nziko banyanka nawe nyene niho yarari evariste turi kumwe
ndakumva neza Oriane ego evariste intumbero y'urwo ruganda yari yihe muri make
intumbero y'urwo ruganda nk'uko ubivuze rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu burundi yari iyo gukangurira abajejwe intwaro bamwe bamwe bo mu ntara ya bujumbura eka n'abayoboye ubuzi kugira ngo baze barakoresha imvugo iremesha mu gihe bakiriye abanyagihugu baje kubitura none ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye bategura urwo ruganda hari imvugo canke inyifato zitabereye zisigaye zibo- zibonekeza mu buzi muri iki gihe
yagomeye nk'uko byashyikirijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi sendehashi jojo gati k'akazina muntu mu burundi bavuze bati "Si- ntibisigura yuko hahora hakoreshwa imvugo zitanyabanisha zitahumurizana ko eh, mu bajejwe intwaro cyangwa mu baro- mu bayoboye ubuzi butandukanye mu ntara ya bujumbura bavuze bati ni abantu bashasha baba baje mu ntwaro bati rero ni ukubigisha kugira ngo bagire imyifato bogira mu gihe abanyagihugu babituye bagaheza bakabuzuriza eh, batabakankamiye batababwiye im- imvugo eh, zibatera ubwoba evariste nzikubanyanka nawe nyine uze kuduha mu buryo burambuye iyo nkuru mu kanya kari imbere urakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda barakozi bagenzi bacu muri isanga babita amayibobo inzererezi rwanda rw'ejo cyangwa se abana bo mu muhanda umubare wabo mu by'ukuri burya ntabwo uzwi neza mu rwanda ariko ikibazo cyabo giteye inkeke cyane ku buryo perezida kagame yagitinzeho umwanya mu mwiherero w'abategetsi b'igihugu wa cumi na gatatu warangiye ku wa mbere ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi cyane cyane perezida kagame yibazaga impamvu abo bana batari mu mwanya wabo ni ukuvuga mu ishuri mbere yaho ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa kabiri gushize ikibazo cy'abana bo mu muhanda cyateranije bwa mbere na mbere inama y'abaminisitiri batanu bose minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango minisitiri w'umutekano minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri w'ubutabera n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ba guverineri b'intara n'abayobozi bakuru ba polisi y'igihugu barimo n'umuyobozi wabo inspector general niba u rwanda ntacyo rukoze kuri iki kibazo cya mayibobo rwitege umutwe w'ibyihebe mu gihe kizaza ntabwo ari byo bivuze ahubwo ni inararibonye gisimba damas ubivuga amaze imyaka hafi mirongo ine ayobora ikigo cyahoze kirera imfubyi bakunze kwita kwa gisimba mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru izuba rirashe gisimba asobanura ko umuntu ashobora kuza akamenyera bariya bana ibiryo byonyine gusa noneho akabakoresha icyo ashaka akabakuramo umutwe w'ibyihebe cyangwa se abacuruzi b'ibiyobyabwenge kandi bakamwubaha nk'umubyeyi umuryango wa gisimba si wo wonyine ariko wagiriye akamaro abana batishoboye hari n'abandi barimo n'imiryango itandukanye muri urwo rwego twavuga nka opde œuvre humanitaire pour la protection et le développement de l'enfant en difficulté ikigo cyiyemeje kurengera no guteza imbere abana bari mu ngorane opde imaze imyaka cumi n'irindwi ishinzwe i butare mu karere ka huye ni umuryango wita ku bana rero bari mu kaga by'umwihariko abana baba mu muhanda baragenda bakabashaka aho baba twavuga nk'aho abagenzi bategera imodoka impande z'amasoko n'impande z'amangazini noneho bakabajyana mu kigo bakabumva bakabaha icumbi rihoraho bakabajyana mu ishuri mbese bakiga abana bakiga neza cyangwa se bakabatoza imyuga abandi babasubiza mu miryango yabo mu myaka cumi n'irindwi opde imaze i butare imaze kwita ku bana magana arindwi na mirongo itandatu n'umunani muri bo harimo baziruwiha justin niwe mushyitsi mukuru muri iki kiganiro ntabwo mbatindiye nagira ngo abibwire neza kurusha jyewe uko namuvuga justin urahura akomeye ko tutakumva wavuze cyane se
ndakomeye cyane muraho neza uraho rwose nuko ni aba- abantu batwumva se wababwira gute mu magambo makeya kurusha jyewe uko nkuvuze
nyine ni baziruya jisite muri kuvugana vuga cyane
ni baziruya jisite muri kuvugana yego
ubu ngubu nyine nk'uko mubivuga ndi hano mu majyepfo nyine aho ngaho nakuriye
komeza muri ku- muri kunyumva yego yego
Eh, aho ngaho nakuriye n'ubu ngubu nyine na n'ubu bakindera maze imyaka igera muri cumi n'itandatu ariho ndererwa ariko nyuma naje kuba najya muri famiye gatoya bitewe n'uko bya byaje kuba ngombwa yuko nyine imico nahawe byabaye ngombwa yuko nanjye ngenda nkafasha abo bana ba- ba- ba- nakwita nka barumuna banjye twakuriye kimwe mu muhanda ubu ngubu niho narindi ndi no kwiga muri revo ya kabiri ya kaminuza
baragufashe barakurera bagushyira mu ishuri none ubu ngubu uri muri kaminuza
ubu ndi muri revo ya kabiri mu wa kabiri muri kaminuza muri IPH South electronic communication Nuko, ariko rero turetse ibyo uriga ukagenda ukanita nyine kuri abo barumuna bawe muri icyo kigo cya opede ukoramo iki
ni akadirere nk'umuntu waba wenda ngo ani- animateri ubahora hafi buri munsi ni turararana turi- turi imbere narajya ku ishuri twaririrwanaga ariko iyo nahari n'ubundi haba hari undi njye mbafasha ubuzima bwabo bwa buri munsi mbega muri make ariko nanjye nyine nk'uko mwabyumvise haruguru ni umuntu wa- wabanje kuba mu muhanda bamwe bita rwanda rw'ubu rw- rw'ejo nyine ubwo nanjye nabaye rwanda rw'ubu ngubu Mhm.
navuye muri ba bandi bitaga rwanda rw'ejo bundi i rwanda rw'ubu ndi umuntu ukomeye cyane ye justin maze rero nk'uko ubizi usanzwe uzi iki kiganiro ntabwo twigomba mu magambo ahubwo ubuhamya bwawe nagira ngo bugirire abandi akamaro kubera ko ikibazo cya rwanda rw'ejo cyangwa se abana bo mu muhanda cyangwa se ba ba mayibobo n- umuti urahari U- ndakeka yuko ubuhamya bwawe bufite akamaro cyane niyo mpamvu nifuza yuko tuganira n'abandi bantu bakabaza bakakubaza ibibazo baka- bakakugira in- baga- ba- bakaba hari bakungura inama cyangwa se nawe wazibungura ariko rero igihe tutarabona abahamagara bwa mbere icyo kigo opedewe uvuze ko wa- ukimazemo imyaka cumi n'itandatu wakimenye gute
ikigo opede ukuntu kimenye hari muri bibiri na rimwe tugenda byibuka nari ndi mu muhanda wa hano- hano i Huye hano hubatse isoko rishyashya Mm.
kuko mu kigo hari abantu benshi batahazi neza ko akubona nyine umu- umuntu wari ushinzwe kuza gutora abana mu muhanda ba- babuze aho bajya ni uko babaho Mm.
nari ndi kumwe na bakuru banjye babiri muve indi imwe mu nda ya so na nyoko
inda ya data na mama Eh, turagenda tujya gukurirwa gukurira aho ngaho muri opede kubera ko kubera nyine opede yatangiye nta nta mbaraga uru- murabizi ko kurera abana nyine wari ukubanza gutangira gakeya eh,
umuntu wenda akaza kugera ku ntego wenda agomba kugeraho nari batangiriye ahantu bita muri centre de formation school iriya harya y'ingoma hari ku
hari y'ingoma
ingoma kuri cepesi eh,
ubwo rero baradutora batujyana bara- batujyanayo ngewe n'abakuru banjye dukomeza kubayo tujya mu ishuri ngewe niho natangiye mu hambere pirimeri mm.
ubwo ngubwo nkomeza kuhaba demeri sisi ibihumbi bibiri na gatandatu
Eh, nibwo nagiye muri segonderi mu by'ukuri ntago nta kintu na kimwe nta mubyeyi nari mfite nta muntu n'umwe n'umwe n'umwe nari mfite wa- wa- wa- wafasha muri ubwo buzima bwanjye Mm.
kandi n'ubu nyine niko bimeze nuko nyine ndi kugenda mba umuntu umugabo wenda ejo cyangwa ejo cyangwa ejo bundi n'ubu kandi mu kigwi cy'aba- cy'ababyeyi nakwita ababyeyi banjye opede nibo babyeyi bambaye hafi cyane Mm.
ngiye kuza ku- ku- ku- kuzibera papa na mama havuye hopeze Eh.
niyo mpamvu rero ubu ngubu ubundi opede nk'uko mwabyumvise nyine ni ikigo cyita ku bana bafite ibibazo Mm.
nk'uko m- nabyumvise muri mwa- mwa- wabivuze muri uko amagambo agenda akurikirana opede ikivuze Eh,
ibyo bibazo rero nyine nibyo ngibyo ngibyo kuko nanjye ku bwanjye ku giti cyanjye ntabwo nari kubasha kuba ngeze aho ngera iyo nza iyo wenda naza kugira amahirwe ngo mbone upede
hanyuma se justin abo bana wita barumuna bawe na bashiki bawe bari muri icyo kigo cya opede ubu ngubu noneho abahari bahaba muri iki gihe ni bangahe
ubundi harimo ibyiciro bitatu Mm,
hari abana baba mu- mu kigo mo imbere buri munsi bajya ku ishuri bakagaruka bakarara bakaryama bakanywa- bakanywa ibyo twakwita ubuyi mu gitondo bakarya saa sita bakarya na nijoro mm, baka- baka- ibitanda bakaba bafite buri kimwe muri opede mm.
bakabagurira imyenda buri kintu cyose banaba mu kigo ubu ngubu ni mirongo itanu na babiri Mm,
hari abandi bari kwiga muri segonderi ba- biga renseri ni abava ku ishuri bakaza bagatahamo mu gi- mu biruhuko
mu biruhuko Mm, hari n'abandi bava baba bari muri famiye bafashiriza mu, mu rugo kubera nyine ikibazo cy'ubushobozi bwo muri famiye buba ari bukeya umuntu umwana we umwana arasinda akaba yabura ubushobozi bumujyana ku ishuri mm, ariko opozisiyo babonye uwo mwana nyine hari ikintu bashobora ku- kumufasha icyo gihe turamufasha wenda akajya ku ishuri nk'uko nanjye bamfasha kwiga muri kaminuza ye justin noneho reka duhe ijambo abandi ba- mutangire mwiganirire uwa mbere dufite kuri telefone ni Ira- irankunda irankunda wiriwe
Mbiriwe mwiriwe digwema. Halo?
ni tomasi kamirindi ariko dirwema na tomasi kamirindi ni kimwe twikomereze Yego yego.
Ye.
Mwese muri abavandimwe banjye.
ye nuko Eh, none se hanyuma Yus- rero twama twashimye ku kuntu mu- muma murutera akamo mukadira ikiganiro ku ijwi rya mbere rikaha.
ye bazira Yego, uwiha mukuri, justin se hari narigeze guso- gushira ko komantere kare ku kintu mwari mwavuze ku kintu kijyanye n'ubukene ku rubyiruko yego
ego nicyo nagira mvuge ariko rero ubu biragoye kuko urabona ibintu muri afurika bisa n'ibyamaze kuyangara eh
Eh, ariko wowe ubwo urubyiruko icyinziro cyo hanyuma nabigushikiriza ni uko tugaragaza ko nyine tujya mu masosiyasiyo jena manayivuze byonora kugira ngo turabe nyine buza baradufasha naho ubundi bitagenze uko nta muntu uzo kwigira ari umutahe wo gukoresha vuba ngo agwanye agashomeri afite tagiye mu mashyirahamwe ye irankunda urakoze
yego noneho duhamagare rukundo rukundo wiriwe
mwiriwe neza
bazira uwiha justin hari inama cyangwa se ikibazo umufitiye
Eh, ahubwo ikibazo ntibaza Mm,
Eh, urabona nyine nk'uko mwabivuze ikibazo cya- cy'abana bo mu muhanda mm,
Uwo- nge icyo nabona mbese nk'umu- nk'umuti cya- ku ruhare rwanjye mm,
ni uko urabona abantu kuyoboka umuhanda si ibintu si ahantu- si ahantu wajya ufite aho aho kujya handi mm, ni uko njye igitu igituma mvuga gutyo ni uko mbona ko ari ikibazo cy'ubu cy'ubukene cyangwa imibereho mibi ikindi cya kabiri ah, hari amakimbirane mu Mm.
miryango mm,
nka- nka- nkavuga ati ya, ib- ibyo ibyo ibyo bibazo bi- bi- bibiri nari mvuze ko mm, ari ari ari cyo kintu bakagombye gu- kwitaho kuko ari naho ibyo bintu byose bi- bi- biva nta umwana akenshi uzabona umwana mu muhanda akubwire ni iwacu ni- ntidufite ubushobozi bwo kuba yaba ku cyo kurya ndetse yaba n'ayo mashuri urumva udafite icyo kurya ntabwo wabona n'ayo n'ubushobozi bw'amashuri mm.
Uh, wumva ko nimba hariho iyo miryango nyine wenda i- i- ifasha Mhm.
igafasha abo bana akenshi wenda ubona nka wo kugira ngo wenda umu- umufate umuvane hariya ku muhanda umujyane wenda umufashe kuri bya bindi y- yavuye mu rugo abura Mm, ahubwo ugasanga umujyanye ahantu hameze nk'aho umufungiye eh, rukundo urakoze
Eh, murakoze kandi namwe ye noneho duhamagare mugisha mugisha wiriwe
mwiriwe cyane ku ijwi rya amerika ye hari ikibazo ufite ku bana bo mu muhanda
yego jya akabazo mfise kuri ibyo bintu mwari mwanditse Mm.
ni ukuvuga byengerageje kuraba abana bo mu muhanda babayeho nabi cyane eh twese turabizi
Eh, nk'akarorero rero nk'aha mu burundi hoho ni ibintu birengeje urugero jeco nosaba iryo shyirahamwe Mm.
jeco nosaba iryo shyirahamwe ni uko bora abana bo mw'ibarabara bakagira amashyirahamwe babakoranirijemo yo gukora ibikorwa bakaraba ingene biteza imbere ni- bishitse umwana akaza mw'ibarabara iryo shyirahamwe rikamutora naryo ryumwungukirako kandi nawe akaryungukirako ye mugisha urakoze nayo ibi bintu amashyirahamwe agira byo gufashiriza abana mu mabarabara no kuri nta kamaro kanini bi- bibaha kubera twese twarabiciyemo bivanye umwana wo mu ibarabara harahajyayo kubera imiryango mibi
nawe wabaye mu muhanda se kunyuma yego nawe wabaye mu ibarabara se
leta harahajyayo kubera imiryango mibi rero ayo mashyirahamwe akwiye kuraba ntaze avuga ngo hariho ibintu ngo afasha ngo umwana wo mu ibarabara ahubwo akagira amashyirahamwe akora ibikorwa ibikorwa biteza imbere ishyirahamwe bigateza imbere n'umwana je nibyo bintu mbona ayo mashyirahamwe akwiye kuba yawukora kubera je ndi mu burundi ngerageza kuraba mu burundi ahantu mperereye ye mugisha urakoze ego kabisa yo bakoze je nico kintu conyene mbona mu migambi bakora ni ni- ni bakora iyo migambi nayo hano mu Burundi hoho mbona umenga amashyirahamwe yaho ntabwo nta mashyirahamwe akomakomeye tubona yitaho abana bo mu mabarabara kwe mugisha reka tukubarize jusite niba naho ngaho mu burundi opede Ah.
itahakorera urakoze justin justin
ndi kubumva ndi kubumva ye u- uyu mugisha aribaza ko mu burundi nta mashyirahamwe yakomeye afasha abana bo mu muhanda hari opedewe ihari
mu by'ukuri urebye opede irahari ariko yewe mu mu- mu- mu myaka yashize hari ingendo shuri bagenzi banjye baba- bambanjirije bakoze Mm,
ariko ndizera neza ko opede irahari kandi ni- ni- ni naho yabanje mbere y'uko igera mu rwanda eh. hanyuma uyu mugisha ara- Ibyo ngibyo bari- yego
ibyo ngibyo bari bari kuvuga Mm, mu by'ukuri hari umuntu wabanje bwa mbere aravuga ngo kwita ku bana ku- ngo abana baza mu mu muhanda ngo bakabanje kuba ngombwa ko tubakorera ngo foroma- ahantu bazajya bakorera foromasiyo izabafasha mm.
ibyo ngibyo rwose opede rwanda irabikora kandi na byinshi kuko dufite ateriye dusara hari ikigo gihari bubatse gikora ateriye de sudire harimo electricite harimo imyuga mbega y'ibanze um- umwana agomba iyo kwiga wenda kuko kwiga mu bigiye bitandukanye hari ujya ku ishuri akamenya ubwenge undi bwo ku- kwigira hejuru undi Mm, kwiga bwo kujya mu mashuri muri segonderi no muri kaminuza bikananirana mm,
abo ngabo na opd nabo ntabwo yabibagiwe mhm.
hari ahantu bita imbazi muri umuntu ari ku gisigari uvuye i huye Eh, imbazi hari ikigo bita cfp cya opd cfp opd centre de formation professionnelle mm,
ibyo nacyo ni icya opd kandi ntabwo ari ari ibyo dukora gusa kuko twebwe ntabwo opd nk'uko nanjye byambayeho ntabwo opd ifata abana ngo bagume mu bagume mu- muri muri muri opd gusa kuko umwana iyo amaze kugira imyaka irenze cumi n'umunani mm.
agomba kujya muri famiye kuko opd ntabwo iri iri kurera abana ngo izanabashakira abagore ngo inabamenyereze famiye yabo Mm,
ufite umubyeyi aragenda ak- akisanzurana n'umubyeyi we nk'uko nanjye jyewe naje kwireta uruvanyuma muri demiri seti mhm.
usanga afite nyogokuru wacu ufite nyogokuru Eh, ko twagiye kubana na nyogokuru tuba turabana tumenyerana n'imiryango ntabwo ari ukuvuga ngo tura- turafata abana tubagumishe mu kigo ntabwo ariyo papa eh, ntabwo ariyo ntego papa eh, Ah.
ni mizi dati ntabwo wafata abana nyine ngo ngo ngo bagume mu kigo ngo wenda ngo uzabashakire umugore ngo ububakire ubuzima bwose Mm.
ntabwo bi- eh, hanyuma uyu mugisha aravuga kandi ati ibyiza ni uko ba- ab- abana bo mu muhanda nabo bakora amashyirahamwe mu- Eh.
i- i- imiryango ibatera inkunga ika- ikabafasha gushyira amashyi- ikabafasha gushyira gukora amashyirahamwe byo byaba ari igisubizo
nabyo byafasha kubera ko mu buzima nta muntu utakwifuza wenda gutera imbere bitewe n'iryo shyirahamwe Mm.
kuko ishyirahamwe ribayeho nk'uko mu rwanda hari ibyo bita ibimina Mm.
ndetse hari biriya n'ubundi ibimina kuko na- n'abo bana baba mu- mu muhanda baramutse bavuyemo bakishyira hamwe bakajya bakora ibyo bintu by'ibimina bakajya bashyiramo wenda na niyo yaba ari na senkanti cyangwa niyo yaba ari na wani handiredi babonye ijana bagashyiramo Mm.
icyo gihe bazajya wenda umwe yazajya aba afite ikibazo yazajya aza akavuga ati nimungurize wenda tuvuge fayive handiredi akaba yamugirira akamaro Mm.
akaba yaguramo ubwo bugari bwo kurya mu gihe yagiye muri famire mu gihe afite ikindi kibazo cyangwa mu gihe ari kwiga segonderi Mhm.
Ibyo- ibyo bintu by'ishyirahamwe bibayeho nabyo byaba ari byiza rwose byaba ari igisubizo nuko nyine abaterankunga bab- babura Mm.
Eh, nabyo byaba ari igisubizo gikomeye ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ni ibihe bisubizo ku kibazo gikomereye u rwanda ndetse n'uburundi cy'abana ikibazo cy'abana baba mu muhanda umushyitsi mukuru ni baziruwiha justin ni akadireri mu kigo cya opde i butare muri mu karere ka huye mu rwanda mu majyepfo kuri telefone dufite kandi nsabimana nsabimana wiriwe
mwiriwe mwiriwe yego uratangaza iki
o ubwa mbere nabanje gushima kubera sinari wavugira kuri voix d'Amerique murakoze cyane ye ikibazo cyawe rero
ikibazo bwa mbere n'ukuntu ni intererano Mm,
ni ukuvuga icyo kibazo cy'abana bo mu ibarabara ubwa mbere umuntu ategereza kumenya impamvu umwana afata ingingo yo kujya mu ibarabara mm,
bwa mbere umuntu aje kujya mu ibarabara kubera ko ingorane yo muri famiye usanga akenshi umuntu aba yarabayeho nabi canke ari ubupfuzi bigatuma ag- afata ingingo yo kugenda mm,
je ikintu mbona ni uko nk'aya mashirahamwe mhm.
nk'uko tubyumva je ndi mu burundi yego
bo nko mu rwanda ho ndumva ko hari iryo shirahamwe ribafasha ico kigo ni burundu ariko yabivuze ko gihari
bo yego no mu burundi twumvise ko gihari ariko sinzi neza ko bo ntiriramenyekana Mm,
kumbure hata turi ahantu kurere mu misozi ntiturayimenya mhm,
je nibaza yuko nku- nk'uwoza w'umugira neza mm,
eh, agomba gufasha abo bana ko atari mu ntumbero yo kubafashiriza mu ibarabara ahubwo umuntu yokora ikigo mu ntumbero yo kubakura mu ibarabara abatwara ahantu kumva ari nashimiye cyane icyo kigo kubera ko numva ko kibigisha cyane ibintu by'imyuga ye nsabima urakoze
ego nawe murakoze cyane noneho duhamagare firima firima wiriwe neza firima firimi nta- ntabwo tuzi aho yagiye noneho duhamagare habimana habimana wiriwe
mwiriwe neza yego ikibazo cyawe wowe
ya ni ni habimana pascal Mm,
ni i kigali mu rwanda bakunze kunyita nkoko mhm.
rero ikibazo mbona kiri kiga- kiri mu rwanda duhora guhura nacyo Mm,
ni ikibazo cy'ubukene ahanini mm,
u rwanda ni ikibazo cy'ubukene noneho hakaba no kwiyongera kw'abana benshi bavuka mu miryango itifashije mhm.
noneho ikindi ugasanga leta nayo irabatwara ikavuga ngo ibajyanye mu bigo yego ibajyana mu bigo rimwe na rimwe ariko ugasanga bavayo n'ubundi nta bufasha bw'ibanze bahabwa ni ukuvuga kugira ngo babone imirimo bakora
Eh, kugira ngo n'imirimo bakora Mm, ntabwo bi- ntabwo biborohera ugasanga nanone imisoro iri hejuru mhm.
ubukene ikibazo cy'imisoro no kubyara cyane kwiyongera kandi ikibazo gikomeye cyane usanga abantu baza mu mujyi nta ntego bafite Mm,
habaho kubyara abantu bakiri batoya nta bushobozi bubatse nta ki ugasanga na leta birayigora nawe ntiwayirenganya noneho ikibazo cy'imirimo noneho kikaza cyo gihura ibindi bibazo eh,
Eh, ariko noneho leta irebye uburyo yashyiraho ibigo igashyira ku buryo n'abafatanyabikorwa bajya baha abantu ibikoresho niba bavuye no muri ayo mashuri bagasohokana ibikoresho by'ibanze kandi bakagabanyirizwa ku kijyanye n'imisoro ibintu byakemuka rwose ye habima urakoze
murakoze radiyo ijwi rya amerika na justin uyu muntu habimana pascal bakunze kwita nkoko tuba ariwe tubanzirizaho kubera ko avuze akantu numva kasobanura neza uko mwebwe mubaho iyo mu- murangije aravuga ati hari ikibazo cyo kubona imirimo n'iyo abana bavuye mu kigo mwebwe abana bize yego imyuga bize amashuri i- i- kubona akazi iyo bavuye mu kigo biraborohera
ntabwo byoroshye cyane ku bundi akazi nyine kubona akazi biragoye Mm, niyo mpamvu niyo mpamvu kubona akazi ubundi mu rwanda byonyine ku rubyiruko keretse ko ujya n'uhurikirana radiyo bagi- bari gushaka ibiza- ibizakora ibintu byatuma akazi kaboneka mu rwanda ko we na perezida wa repubulika ni ukuvuga ngo twihangire imirimo ariko iyo umuntu avuye muri otude yabonye wenda basic education mm,
ntabwo uhita uvuga ngo ugiye kwihangira umurimo udafite baze ni ibintu biba bigoye nyine nibyo mwarimu uri kuvuga buri- abantu nyine batera aba- abaterankunga u rwanda cyangwa n'abaterankunga i- ibyo bigo niyo mpamvu bakagombye kuba benshi kugira ngo n'ibyo bintu nyine bijye bigaragaramo mm.
wenda umuntu abone ikintu aheraho akora iyo uwo mushinga uwo mushinga w'ibanze Mm,
niyo mpamvu rero buriya umushinga wi- kuvuga ngo urangije kwiga ko nk'ubu aba- ikibazo ni ubush- ubushomeri buriho ni bwinshi hari n'abarangiza nyine kaminuza ubushomeri bukaba bwinshi noneho wavuga ngo wize wize muri mu- mu- mu- mu ma- mu masantere de porofe- porofesiyoneri guhita ubona akazi biba bigoranye ariko ni ngombwa ko umuntu agomba kubyiga mhm.
hari igihe umuntu agenda wenda agahita abona umuntu umuha akazi kuko ni shansi kubona akazi Mm,
niyo mpamvu rero nyine ubundi icyo umuntu adakoze ibyo ngibyo ntabwo ntabwo bishoboka kuko ntabwo umuntu ntabwo umuntu aba ari kwiga ari no kwiha- kwikorera umurimo ngo ahite akora nta n'ubwo umuntu yahita yiha akazi arangije kwiga hanyuma a- m- abarangije se opde hari abari bishyira hamwe tuvuge ngo bakore ishyirahamwe tuvuge nk'abantu barangije kwiga imyuga muri opde aho ngaho imbazi batubwiye ni urugero hari abari bafata icyemezo cyo kwishyira hamwe ngo bashakishe uburyo bakwihangira imirimo mu ishyirahamwe
Eh, hari opd yigeze yaranabikoze cyane icyo gihe ndabyibuka nari nkiri umwana ariko nubwo nari nkiri umwana ariko narabibonaga Mm,
Eh, hari abo bi- bigeze kwigisha icyo gihe nari nkiri umwana nanjye ndi kwiga muri segonderi mhm, babigisha kogosha bamaze kubigisha kogosha barabashingira na- n'ahantu ho kogoshera sarode kwa fili eh, ariko buri muntu wese yatahaga we- yitahanira igikoresho cye kubera ko n'imico nyine i- i- i- i- yo kugira ngo uburyo umuntu ni ni- ni nka wa mugani baca mu kinyarwanda ngo wenda ngo ikintu uva mu kintu ariko cyo ntikipfa guhita kikuvamo eh, wenda ubumari bo ubuvamo ariko bwo ntibuhita bukuvamo burya i- ni imana ibikora cyane aha,
buriya ikintu umuntu yakabanze kugomba kumu- kumenya cya mbere na mbere hari abisize hamwe nk'uko nk'uko mwarimu uri kubivuga baba- babashingira salo de kwafire ariko ntabwo yabashije kugira ingufu zikomeye cyane Mm,
yaje gu- yaje kugira guhomba yarahombye yaje
none se guhomba ubwo ngubwo Ye- yego ubwo ngubwo yicitse intege gutyo ariko muri urebye uhereye nko duhereye nko muri demiri duze mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ntabarongera kwishyira hamwe wenda ngo babe batangiye proposiyo wenda
Ah, barebe ko- bavuge- barebe n'ubushobozi bafite cyangwa turebe ko hari umuterankunga twa- twabona utera iyo nkunga mm, urebe ko yakunda kuko na leta nayo wenda turamutse tuyibwiye icyo gikorwa ya- ya- yagira uruhare kuko n'ubundi na- na opede nayo ku- kuyifasha leta kubifasha na opede nayo irayifasha nta kibazo eh, niko se justin wabaye mayibobo urarerwa urakura uriga ubu ngubu uri muri kaminuza kandi urankadrere aho ngaho muri opede aho ngaho ntabwo wabona hari ikibazo cyo kwigisha abo bana n'uburyo bwo gucunga umutungo mbese kwiga gushi- gu- guhanga umushinga kuwucunga ibintu nk'ibyo byo ntabwo ntabwo mushobora kubishyira mu- mu mu nyigisho mutanga
mu nyigisho kuko n'ubundi ni nazo nyigisho za buri munsi kuba ndi kuba ndi na kadereri ni nk'akarorero k'abo barumuna banjye mba ngomba kubereka eee
kuko rimwe na rimwe hajya haba na no kwigisha abo bana bagatumira hakabaje umunani y'abo bantu tukajya bakagenda ba- bagaragaza nyine uburyo umuntu agomba kuva muri ibyo bihe mm,
niyo mpamvu rero buriya mu buzima ubwo ari bwo bwose i- iyo i- i- nko kuvuga ngo sansibilization y'ibyo ngibyo igomba ibaho rimwe na rimwe ibaho keretse ko nyine ubu- ubu inkunga z'iyo sansibilizasiyo igenda iba nkeya nkeya ariko izo sansibilizasiyo iba yabayeho abana bakumva yuko nyine bagomba gukora ibyo bintu mu- muri kumbazi
ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda ba mayibobo umutumirwa mukuru ni baziruwiha justin ubu ni akadureri mu kigo opde cy'ibutare mu karere ka huye mu majyepfo y'u rwanda ni umu- ni ni umutumirwa mukuru ariko agatanga n'ubuhamya bw'ubuzima yabayemo kubera ko ubuzima bwo mu muhanda yabubayemo opde iramurera none ubu ngubu ari muri kaminuza akaba na akadureri muri opde noneho duhamagare ntirenganya ntirenganya wiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyawe mwiriwe yego ikibazo yepfo rero ikibazo urashaka kugira ahanini terekeye abo bana nyine bo mu ibarabara Mm,
ahanini je nk'ama- nk'ibyo mbona ngaho ntuye hafi nyine ngaho mu gisagara cya bujumbura mm,
benshi ndabona umengo aho bari kweri bameze nabi mu mihanda nyine aho bari mm,
nibyo rero nkaba nosaba tuvuge nk'ababijejwe nyine nko kubakora mu mihanda nabo bakaba ba- nk'uko kwajije uko byagenze mm, bakagerageza bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere bivanye n'aho baba babashyize mm.
bo bagakora nyine ibikorwa byo kwiteza imbere kugira bateze imbere no- n'imiryango yabo bikunze
ye ntirenganya urakoze
ubwo murakoze namwe noneho duhamagare dusenge imana dusenge imana wiriwe
Biri neza mumeze gute i kigali
turakomeye usibye akazuba gahari ka- rimwe na rimwe kaba kenshi ariko ubu turava bimeze neza Mm, ni uko kuri iki kibazo cy'abana bo mu muhanda
Ya, kuri icyo kibazo cy'abana bo mu muhanda muri wo muvugaho ah, mu by'ukuri mu minsi yashize mu mwiherero nibwo nibwo numvaga umuyobozi w'igihugu cyacu abikomanta avuga ati imiti cyabuze kugira ngo ah, ikibazo cy'abana bo mu muhanda kirangire Mm, mu by'ukuri wareba ugasanga si ubushobozi bwabuze ahubwo ahari ni nk'ubushake buke bw'abayobozi babifite mu nshingano zabo mm, hanyuma ah, nkabaza ngo mu by'ukuri ukurikije ubushobozi igihugu cyacu gifite aho ugakurikiza politiki politiki iriho yo gushyigikira abana habura iki kugira ngo umwana yisange cyangwa se abe mu muryango kuko nta nta mwana n'umwe wavutse ku giti bose bafite ahantu bavutse habura iki niba ah, abababyaye badafite ubushobozi ibyo ari byo byose leta ya- yakabafashije ba- abo bana bakava mu muhanda bakareberwa mu miryango akavuyo kabo mu muhanda kakarangira iyo usanga banywa ibiyobyabwenge bagira gutya ibyo byose bikarangira ikindi eh, nkasaba polisi nge- ntikicikenge nembera za kimironko usanga utwana nk'utwo ngutwo ku muhanda turiho tunywa za za kore n'imbere ya polisi n'imbere y'iki ku muhanda kuri kaburimbo nta n'umwe ubaza ati mwabana mwese byanyu musigeho mureke nkasaba ko habaho ubufatanye ku nzego zombi cyangwa se ku nzego zose kwa kugira ngo icyo kibazo kirangire
yego ariko ibyo ngibyo rero ntabwo bibajije umutumirwa ni ibibazo cyangwa se inama uhaye ubuyobozi ndibeshya Ayi- aho ya niko bimeze ni inama na- natangaga ku buyobozi Eh, mbese ni umuganda wawe
yego ese wowe urubatse dusengima
yego ndubatse uhuye na mayibobo wamumarira iki
usibye kubaganiriza nkamuganiriza nkamazana icyo cyamuteye kujya ku muhanda harimo nigeze kuganiriza arambwira ati dore ngewe uru rutoki ubona ni mama waru- warutemye a- anziza ngo nakoze mu nkono Ati, mbibonye gutyo nahise mva mu rugo ndi- ndigendera ndirukankana n'ubu ntazi ahantu mbi kari akana gafite nk'imyaka irindwi umunani gutyo numva ndababaye ariko kuko nta bushobozi nari mfite nta n'ikindi nari kumumarira muri ako kanya nabwira pole nta kundi mugira inama bisanzwe ndi ndi umwarimu n'igihe edikasiyo mugira inama bisanzwe nk'umwarimu cyangwa se nk'umupsikologe nda- ndagenda ariko numva icyo kintu kirambabaje nizo mpamvu navugaga ngo inzego za leta zibishyiremo imbaraga zijye zimenya umwana yashyizwe n'iki mu muhanda n'iki cyabimuteye ndetse nta ruhare ababyeyi ba- be bafite baru- ba- bafitemo niba bafitemo uruhare leta ikurikirane ibahane cyangwa se ibagire inama cyangwa gutyo cyangwa se bafashe nimba ari abakene
justement ibafashe niba ari abakene Mm.
Iyo dusengima nama urakoze cy- nata- yego
iyo nama natangaga ku buyobozi ye urakoze dusengima noneho duhamagare adolphe adolphe wiriwe neza
ego mwiriwe hari ikibazo ufitiye umutumirwa mukuru
Eh, murashaka kumbwira gatoya kuko sinakurikiye neza ni ku bijyanye numvise abajyanye na- n'abana bo mw'ibarabara hehe wabyumvise
ah okay jewe iki- icyiyumviro nyamukuru noterera Mm.
nuko urabona nko muri ino afurika ino iwacu muri afurika ikibazo cy'abana bo mw'ibarabara cyabaye nk'akaranda Mm.
aho usanga n'ababyeyi usanga babifitemo uruhara sinzi ko biva ku bugaba canke biva ku ku kutamenya Mm.
ugasanga ababyeyi barabyara abana aho kubatwara ku ishuri ahubwo bahageze bageze mu myaka itanu ijya myaka yo kujya ku ishuri bakaza baraba rungika mu ibarabara baje gu- gusaba mu ibarabara niko se adolphe igisubizo cy'abana bo mu ibarabara ni ikihe
ikintu mbona cokogwa ni uko ahanini leta yohagurukire ico kibazo leta cane cane zo muri afurika kuko je nk'aho merereye mu burundi ndabona kwa- kabisa ko ico kibazo cashinze imizi bahagurukira ico kibazo nimba ari ico bashira mu nama nshingamateka bakagicishaho bakaciga bakabubakira nimba bishoboka ibigo bakaza barabafashirizaho canke bakabashiriraho imyuga yotuma biga ba- bakazotera imbere baka- bakabasohora bafite nk'amasertifika kuri ubwo ibintu bikagenda neza nayo ubundi turiko turabona ari ibibazo uzosanga mu minsi iri imbere bana baguma bagwara ba- bagwara atabo badafise aho babivuriza badafise aho baba badafise ico bambara badafise ico n'ibindi n'ibindi usanga ari igihugu nyene mu nyuma kiguma kigira ibibazo ugasanga igihugu ntawe cishikanye kazoguma muri ibyo bibazo nyene bya misi yose adolphe urakoze cyane ego murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare alphonse alphonse wiriwe hari ikibazo ufitiye umutumirwa
umutumire icyo ndamusaba ni uko nabanza kumuramutsa yego nkaba ndamwifuriza ikaze ku ijwi rya amerika Mhm.
rero icyo nashaka gushyikiriza ni uko ibihugu byo muri afurika nibyo dusanga ahanini byinshi aribyo bifite izo ngorane z'abana bo mu mabarabara ntabwo ariho honyine no muri za amerika y'epfo barahari
Eh, ariko no muri za aziya ahanini nuko barahari urabona nk'aha iwacu muri ibi bihugu byo muri afurika yo hagati bikenye Ah, usanga ibihugu bitagira imigambi bitegekanya yo gufasha abana batagira ababyeyi nabo ubwo baba babafite ababyeyi bakenye ugasesangana ibibazo mu gihugu mm.
uko intambara zaduka za politike usanga hariho ibibazo bigenda bisikira abo bana n'ababyeyi kubera ubukene buba buhari nta migambi itomoye yo gufasha abo bantu yibahe rero
icyo nifuza ni uko boraba ingene boshyira mu ngiro ibyiyumviro byacu nka twebwe abize tukaraba akazoza k'abana bacu n'abuzukuru bacu ko twabafasha tukabigisha ingene bokwibeshaho batarinze kujya gutwegereza ni icyo nashaka gusubiriza murakoze ye alphonse urakoze nawe
yego mukomere
justin
ndi kubumba karame ndabuze niko aba bantu bose baravuga bati leta leta leta nigira icyo ikora kandi nawe uracyari mutoya u- u- uri umu- uri umuyobozi wo mu gihe kiri imbere ubona igisubizo cy'abana bo mu muhanda ari leta yonyine gusa
ikibazo ntabwo ari leta yonyine gusa ahubwo ikibazo ni bavuga ni- ni- ni- ni all family in society ni ukuvuga ni ni rubanda twese
bavuga ngo ni famiye ni mu- ni mu- ubwo ntabivuga ngo iki reka gashake mu ki- mu kinyarwanda ashake reka tuvuge ko ari twese bireba
twese twese twese twese nitwe bireba eee
kubera ko leta n'ubundi leta iravuga ati nta mwana dushaka mu muhanda mu gitondo wenda ugasanga umwana yafashe umwana yamusitaye mu muhanda nda- ntazi ubwenge ntazi iki none uwo mwana bamubwira ngo nibamushaka mu muhanda baramukira he ntibajya kumufunga afite imyaka itandatu umwana agashiduka abona nta nta nta mama wari uzi nta papa wari uzi nta murumuna wari uzi uwo mwana n'ubundi leta we iyo yamushyira he ni ikibazo ni ukuvuga ngo rero twese ahubwo ikintu cyakabanje kuba ngombwa bikaba byiza kurusha ibindi nu- nu- ni ukumva mu- twese twese muri muri rusange buri muntu yakumva nimba abyaye umwana akumva kumwitaho akamwitaho kuruta uko ya- yakagiye akamuta mu muhanda cyangwa kuruta uko akabaye bari mu rugo aragiye aramukubisa aramubwiye ati wankoreye mu nkono nk'uwo mwana numvise aho baciye agatoki akamuha urukundo nk'umwana kuko n'ubundi ubu ngubu abana ba- bahuye n'ibibazo muri jenoside bamaze gukura ubu nta turaba ni abagabo ubu ni abagabo ntabwo ari bakiri batoya bo wenda twavuga ko ari byo ari byo bibazo twa- ibibazo twahuye nabyo mu rwanda rwashize ntabwo twabura kubivuga none abo ngabo twarakuze twabaye abagabo ahubwo noneho twe abo turi kubyara nitwe tugomba kuba urugero rwiza rwo kugira ngo tujye abana bacu bajye mu nzira nziza twoye kubaha uburere bubi butuma bajya mu muhanda naho ubundi leta nyine nayo nyine ya- ya- nayo iri mu- iri muri twe nabo bagomba gushyiraho akabo ariko cyane cyane bwa mbere na mbere ni twebwe ntabwo ari leta ye
namwe wenda uko baba bari kubyumva n'uko bari kuvuga nabo barabyumva kuko nk'ubu nkanjye baziriya jisite nimba narakuriye mu muhanda umwana wanjye namubyara batangira kumukubita mutoteza nk'uko bamwe bajya babikora hari abana tuba tuganira tukumva amateka yabo tukumva ni uko byagenze tukamusubiza muri famiye tuba- tukaganira na famiye nawe tukumva uko bimeze byaba ngombwa tukamusiga muri famiye tukagaruka Mm.
ikibazo ni aho ngaho ahanini ntaho ikibazo kiri ntabwo ikibazo kiri kuri leta kuko leta yafata abapolisi na- na- n'abadaso n'abakigi ikababwira ati ntihazagira umwana mu- mu- mu- mu- nimumura muri mu- muri mu muhanda mujye mumukubita ibyo Mm.
ntabwo ari ibi-
Yeah.
cyangwa mujye mumufata mujye kumufunga ntiwafata umwana w'imyaka itandatu irindwi ngo ugiye kumufunga Mm.
kandi uwo mwana nawe arakubwira ati yewe papa simuzi data simuzi na- nta n'umuntu n'umwe mfite ndavuga ngo ndazi baba tuvukana uwo mwana se wamugira Eh.
ikibazo rero ntabwo ari leta ahubwo ikibazo ni twe muri rusange sosiyete muri rusange
Justin reka duhamagara abandi nka babiri hanyuma nabo bavuge ibyo batekereza uwa mbere ni david david wiriwe
Mwiriwe, mwiriwe.
david hari ikibazo ufitiye Justin
Ego jise na Granda namutupiga namukebye kuba yaravuye mu ibarabara akabandanya akiga Mm.
kuko benshi abana bo mu ibarabara eh, hariho abavukiyeyo hariho aba- ababa bakuriyeho birago- bikagora no kubwira baveyo niyo umufashe ukagenda mugomba uje kumutunga bukeye n'umusangaho Mm.
hama urumva nibaze yuko ikibazo nomubaza nibaza ko yoba yaja- yari yajanyweyo nobaza ko yoba yari yajanyweyo n'ubukene canke yoba ukuntu vyoba vyaragenze kugira agendeye
Yeah, Hello?
david
byumvikana neza yuko atoba yagiye atoba yagiye yabishaka hama nkabaca ngomba ko nosaba leta yuko yobubakira abana bo mu ibarabara ikabubakira ikigo bakajamwo hama bakakurirayo ikabigisha ku buryo ba- ibabuza neza yuko ata mwana n'umwe basubira kubona mu ibarabara ikabakurayo uwo babonye mu ibarabara bakamufata ikabashyira mu kigo cabo kugira ngo nabo bige baronke ubuzima Yeah, david urakoze cyane
rego namwe murakoze none no- duhamagare na nkeshimana nkeshima wiriwe
Mwiriwe.
ikibazo cyawe
Ego ndaramukije umutumire kwanza.
Mm.
Ego naba nanjye nagomba kumukeza no kumushimira kuba kwigoro. Kuko ni benshi bagombye kuva mu ibarabara ariko babuze ikibakurayo cyangwa batagira umutima ukuntu Mm.
bavayo bamwe baravayo abandi bagasubirayo Mhm.
ama akabazo nagomba asa n'umubaza turabona yuko abana benshi mu kuja mu ibarabara usanga hari impamvu zibiri usanga baba bafise hari Mm.
uja mu ibarabara ku bw'ingeso mbi kubwo ubusuma akabigiramo kuba igitimba naho uwo mukuru yatemewe akaba n'abandi ba- bavayo bajayo kubwo umuryango basanzwe babayemwo batifashe neza batishoboye kuri we yoba yagiye kubera iyindi iyahe ingorane cyangwa n'akahe kama atera abandi bana bari mu nkeshima ibarabara.
genda uvu- ugusha ku gisubizo igisubizo cyaba ikihe
Da?
Iki- igisubizo cy'icyo kibazo cy'abana bo mu muhanda cyaba ikihe
Ki- jewe ku bwanje igisubizo cy'abo bana bari mu ibarabara ni uko leta yogerageza ikaraba kuko kuva aho byavuga ibyo bintu by'abana bo mu ibarabara nta nguvu turabona na ntoya leta ishyiramo kugira ngo igwanye ibyo bintu by'abo bana bo mu ibarabara kuko usanga ari ibintu bibabaje cyane yewe nk'umwana akiremwa muntu ugasanga ari mu muhanda ariko arakubitwa n'imvura n'iki kandi nawe afite agateka kangana n'abandi bivuze yuko Yeah.
leta yohaguruka Mhm.
ikagwanya cyangwa igafasha nabo abana bakaronka ubuzima nk'ubw'abandi leta ibishyiramo imbaraga ye nkeshima Hello?
urakoze
murakoze namwe duhamagare noneho jules nuko umushyitsi tumusubize ijambo yanzura kubera ko ndabona iminota irimo igenda jules wiriwe neza hari ikibazo ufitiye uwo mutumirwa telefone yawe ko utavuga neza bite
kaje telefone iravuga neza ndabumva ahubwo namwe iwanyu byamye bicika cyane ye noneho ubu ndakumva ndib- ndibwira ko nabumva ijwi ry'amerika nabo bakumva ngaho terera
ubwo umuhanda babwira ibyo nagiye mbega ngo ndabaze genda babwira ibyo ngo nawe uhora ku ngoma baca bagomba kumbwira ngo mbababatore irindi kandi iryo dina ry'iwanje ari idina ry'iwanje ryibatiye isimu sinzi igituma
hari ikibazo ufitiye umushyitsi ku bana bo mu muhanda
Eh, nicyo nagomba eh, nicyo nagomba mvuge nyene urumva rero wana ndamukiriza umutumire yego ndamukiriza nuko yavuye mu ibarabara we ko byakunze akaja no mu ibarabara akava no mu ibarabara hanyuma rero jewe nambabara ndi mu burundi ngoma ntanga akarorero mvuye ko ngaha mu burundi kuko ibyo mu rwanda sindabibona cane ariko utanga igisubizo ni ibisubizo turiho ntabwo ari ku bibazo
Yego, jewe nagomba kumubaza kwanza none ko abana bo mw'ibarabara benshi baja mu baja mw'ibarabara bivanye n'ingene abavyeyi babo babafata canke n'ukungene amafamiye y'iwabo aba ameze akaba hariho abaja mw'ibarabara ntibave bakabakurayo bakavayo canke ko yavuze yuko hariho abana baba- baba- baja mw'ibarabara bafite imyaka cumi n'umunani bakareba bafite imyaka cumi n'una- cumi n'umunani bagaca babarekura none imigambi nta migambi baba bateguriye babaha kugira ngo barabe ukungene boca babandanya bisuganya bivanye n'amafamiye baba baravuyemo ko benshi baba batishoboye hanyuma rero nko ngaha mu burundi naho amashirahamwe ariho ubwo tugiye kuyaraba ingene igihugu cifashe n'ingene uburundi bumeze n'ingene ingorane tuguma dufise ngaha tuca tubona yuko anko ngaha mu burundi twebwe amashirahamwe yaho ntacamariye aba- ntacamariye abana bo mw'ibarabara amashyirahamwe amwe amwe yarambo nta kamaro akibamupira kuko urabona nka nk'ishyirahamwe rya mage aho ryakorera mu ruyigi ubona uko abana bayo iyo bageze cyangwa uko babayeho ibyo muri opediye naryo kera mu minsi yahera bahora ba- bas- bakuze barabasohora bakabaha utuntu bifashisha mu rwego natwe bakibaha rero urumva iyo igihugu kimeze nabi n'abana bo mu ibarabara baca baguma biyongera bakaba bakaba bakaba benshi juru urakoze cyane kugira abana bave mu ibarabara rote rote ntihagire abana bazosubira kuja mu ibarabara ye ikibazo urakoze canje cari ico ye justin david yabajije nubwo wari wigeze kubivuga ko nta babyeyi ufite ariko yabajije ati ni iki cyatumye ujya mu muhanda mwisubiriza ubwawe
yewe icyat- yewe icyatumye njya mu- mu muhanda nari nabivuze ariko n'ubu reka nongere mbisubiremo yewe navuze ko hari muri bibiri na kabiri nageze imyaka irindwi nta mubyeyi n'umwe mbona nta mubyeyi n'umwe mfite na- nta muntu mbega nta muntu n'umwe nahakwita ngo ryamba ndi hafi Nu- ni ikibazo cy'ubupfubyi kubura ababyeyi bose nkabura na famiye kandi twari kumwe na bakuru banjye urumva bakuru banjye nabo ntabwo bari bazi umuryango wacu aho uri ntabwo bari bazi ibyo ari byo twabonye umuryango re- ubu umuryango twa- twagize ni ukubona opede niyo niyo yabaye umubyeyi wacu bana papa wacu gusa nyuma twaje kubona nyogokuru wacu opede yaradushakishirije iz- iza kubona ko dufite famiye ari nyogokuru wari usigaye muri famiye ye ikibazo cy'u- cy'ubupfubyi hanyuma nanone jure ati "Ye- ni kuri iki kibazo cy'imigambi y'abantu bavuye mu kigo cyane cyane a- a- a- agarutseho wanzura imigambi y'abantu bava mu kigo kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza yabiyihe
imigambi yo ku- yo kugira ngo bagire ubuzima bwiza aba- hari aba- hari abantu benshi bavuye mu muhanda kandi bakuze bakaba ba- bakaba abagabo yewe aha wenda harimo abatagi- abadafite ubushobozi ibintu byiza njye numva imigambi yaba myiza hari abaterankunga benshi wenda bavuye no mu rwanda baba muri amerika nabo wenda iki ni icyifuzo nagira njyewe wenda hari a- burya umuntu umuntu kugira ngo wenda ateze n'igihugu cy'imbere ikintu numva cyaba cyiza ni uko wenda aba- nk'abo bantu bose bazajya wenda bakira inkunga hamwe baka- ba- noneho tugakora ishyirahamwe nk'uko mwari mwigeze kubivuga kare ishyirahamwe noneho tukajya dushaka ibyo twakora natwe cyazaduteza imbere
ye justin umushyitsi mukuru justin bagira uwiha ndagushimiye cyane nshimiye n'abandi bose bagize uruhare muri iki kiganiro nabo tutashoboye guha ijambo mutubabarire ikibazo cyaba mayibobo rwanda rw'ejo ni icya twese nk'uko umushyitsi yabitubwiye ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika